iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuzi mu burundi no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no kuri facebook urubuga rwacu ni vewa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti bavandimwe turi kumwe ni eugenia mukangusi ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubakire mwese rero ariko muri uyu mwanya ndi kumwe na mugenzi wanjye frederic nkundikije ndabaramukije namwe inshuti mwese mu duteze amatwi
imigambwe cyangwa ibyifango ni sosiyete sivire barashoboye kubibaza biratanga amazina biratanga abantu ariko twebwe ntibigeze batubaza ngo batusabe natwe kugira dushobore gutanga izina cyangwa amazina twebwe rero ha gushyigikira ibintu tudatahura neza twahisemo kutabijamo uwo ni Pierre celestin ndikumana uyoboye umurwi w'abashingamateka bo mu runani amizero y'abarundi asobanura bimwe mu byatumye batitabira ibikorwa byo gutora abagize umurwi mushya utegura amatora mu burundi seni
abasirikare batanu b'igihugu cya kenya bishwe inyuma yaho ikibombe cyatezwe ku ibarabara giturikiye ku modoka barimo umuririmbyi kirangiranwa umuganda Bobi Wine arafise ingorane z'amafigo inyuma yaho aviriye mu ibohero igisirikare ca leta zunze ubumwe za amerika catangaje ko cakoze igitero c'indege ku murwi w'intagondwa wa al-shabab mu gihugu ca somaliya
izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu reka duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye frederic nkundikije urakoze jeni amakuru tuyahereye ku itangazo ryasohowe na departema ya leta amerika itangazo ritanga impanuro ku bagendera mu burundi departema ya leta amerika ivuga kwibandanya guhanura abagendera mu burundi kwitondera ingendo zabo muri icyo gihugu impanuro zitanzwe kuva kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya mirongo ine n'icyenda ry'ukwezi k'umunani irisubiriye impanuro zari zihasanzwe ingingo ihanura abanyamerika kwitondera ingendo zabo mu rundi isunze ahanini ubwicanyi hamwe n'imirwi ihagwanira departema ya leta amerika ivuga ko ubwicanyi bukomeye burimo ibitero by'amagrenade hamwe no busuma bukorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho byabaye ivuga kandi ko naho abanyagihugu bava mu bihugu byo mu rengero atari barondegwa muri ibyo bitero ngo barashobora kugwa muri ibyo bitero mu gihe boba bari mu bibanza bitari byo canke bakaba bari mu bibanza bikozwemo ibitero nk'ibyo abapolisi ngo ntibafise uburyo buhagije kugira ngo bashobore gutuza ibitero nk'ibyo iryo tangazo rivuga kandi ko mu Burundi muri iki gihe uruhagarara rwa politike rubandanya kandi hirya no hino mu gihugu hama habaye ubwicanyi burimwo ibitero vya grenade hamwe n'ibitero vy'inkoho iryo tangazo ribandanya rivuga ko intara za Cibitoke na Bubanza zama zakozwemwo ibitero vy'imirwi itwaje ibigwanisho ijabuka urubibe ivuye mu buseruko bwa Repubulika ya Kongo aho ingwano zitavanako urubibe hagati ivyo bihugu rushobora kugarwa igihe icarico cose leta Amerika nta buryo bukwiye ifise bwo gufasha mu buryo bwihutirwa abanyamerika bari mu Burundi kandi imiti n'abaganga mu Burundi ntibiri ku rwego rushemeye nko muri Amerika abakozi ba ambasade ya Amerika mu Burundi ntibarikuriwe kugendera mu bice byose by'igihugu cy'u Burundi kandi bashobora kubuzwa kugendera no mu bindi bibanza bivuye ku kuntu umutekano wifashe mu bibanza batarikuriwe kugenderamwo harimo imicungararo ya Bujumbura mu masaha yo ku mugoroba muri quartier ya Buyenzi bwiza Cibitoke Gasenyi Kamenge Kinama Musaga na Ngagara abifuza kugendera mu Burundi bahanuwe gusoma amakuru atanga impanuro nido nido ku mutekano Travel Information Page mu gihugu cya Kenya naho umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko abasirikare b'igihugu batanu bishwe igihe ikibombe cyatezwe ku ibarabara cyaturitsa imodoka barimwo mu ntara y'ubumanuko bushira useruko Colonel Paul Njuguma yavuze kandi ko abandi basirikare icumi bakomeretse muri icyo gitero cyabaye uyu munsi ku wa gatatu ku ibarabara ryo mu gisagara cya Kiyunga Sankuri muri komine ya Lamu mu ijambo yashikirije njuguma ntiyavuze niba hari umurwi wikekwa ko ari wo wakoze ico gitero yamara umurwi w'intagondwa al-shabab mu gihugu ca Somalia niwo wikekwa ngo kuko igihugu ca Kenya carungitse abasirikare mu gihugu ca Somalia kurwanya mu kwezi guheze igisirikare ca Kenya carakanya amakuru yavuga ko abasirikare batandatu baguye mu gitero ca bombe cari catezwe kwibarabara umurwi al-shabab warakoze ibitero vyinshi vyo kwihora mu gihugu ca Kenya kubera mu mwaka wa 2011 carungitse abasirikare mu gihugu ca Somalia bagiye gutuza uyo murwi uyo murwi umaze igihe waratanguye gukora ibitero kubajejwe umutekano mu gihugu ca Kenya muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika bobi wine muririmbyi kirangiranwa wo mu gihugu cya uganda arwanya politiki ya perezida yoweri museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi yagirizwa ibyaha byo guhemukira igihugu muri iki gihe arafise ingorane z'amafigo amakuru ariko aratangazwa n'umushikirizamanza wiwe yavuga kandi ko akeneye kubonana n'umuganga mu buryo bwihutirwa bobi wine yarekuwe mu minsi ibiri iheze kandi yagendera ku bibando igihe yava mu ibohero raporo yo kwa muganga yaremeje ayo makuru y'indwara y'amafyigo ibangamiye uyu muririmbyi umushingamateka yitwa kiyaguranyi sentamu nk'uko umushikirizwamanza wiwe medal segoma yabibwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru associated press sentamu ariko aravurirwa ku bitaro vyigenga vyo ku murwa mukuru kampala yavuze ko igihe yari akiri mu ibohero bamukanye amagara yiwe kandi ko gushika ubu ababara mu kiyunguyungu muri iki gihe umushingwamanza wiwe avuga ko bariko barakora ibishobotse byose kugira ngo sentamu anyarukanwe mu bihugu vyo mu mahanga kwivuza nk'uko bitangazwa n'uyo mushikizamanza sentamu yarekuwe ku munsi wa mbere abanje gutanga ingwati inyuma yaho we hamwe n'abandi bantu mirongo itatu na babiri bagejwe ivyaha vyo guhemukira igihugu umudereva wa sentamu yarishwe arashwe n'abajejwe umutekano nk'uko babishikirizwa na bamwe bamwe ariko leta ya uganda yarahakanye ivyo birego bitekanijwe ko sentamu hamwe n'abandi bari kumwe bagirizwa ivyaha barenguka imbere y'umucamanza ejo ku munsi wa kane mu rubanza rwo kwihweza ibirego byagirizwa igisirikare ca leta z'umwe z'amerika catangaje ko cakoze igitero c'indege ku murwi w'intagondwa al-shabab mu gihugu ca somaliya igitero kivuga ko cishe abagwanyi batatu ibiro vya gisirikare vya amerika mu ntara ya afurika bivuga ko ico gitero c'indege cakozwe ku munsi wa mbere ku birometero mirongo ine uvuye ku murwa mukuru mogadisho muri uyu mwaka igisirikare ca leta z'umwe z'amerika kimaze gukora ibitero uh, mirongo ibiri nk'ivyo ku murwi al-shabab umurwi al-shabab ukorana n'umurwi ukora ibitero by'iterabwoba al-qaida niwo murwi ukora ibitero bihitana ubuzima bw'abantu benshi mu ntara yose yo muri afurika yo munsi ya sahara kandi wama wakoze ibitero bihitana ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru w'igihugu cya somaliya mugadisho
harakoze mugenzi wacu federic nkundikije kuri aya makuru mukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi shoti waves mu burundi no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no ku rubuga rwa facebook vowa radiyo yacu dukomereze rero mu karere amakuru yo mu karere tuyahereye mu rwanda hagiye gushira uh, muri kongo mu mbabarire ku mupaka w'u rwanda na kongo hagiye gushira hafi y'icyumweru umupaka wa rusizi ya kabiri uhuza u rwanda na kongo ufunze ku modoka z'amakamyo zitwara imizigo ibi bikomeje kugira ingaruka ku bashoferi b'ayo makamyo ubu baheze mu gihirahiro umunyamakuru wacu temistokre mutijima yanyarukiyeyo amaze kudutegurira iyi nkuru ugeze ku mupaka wa Rusizi ya kabiri kuri ubu urasanganirwa n'imirongo miremire y'amakamyo haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urwa Kongo kugeza ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu izari ziparitse ku ruhande rw'u Rwanda honyine twabwiye ko zarengaga mirongo inani uyu mupaka ufunze kuva ku wa kane w'icyumweru gishize ubusanzwe ukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo zitwara ibicuruzwa ziturutse mu bihugu by'u Rwanda Uburundi Kenya Tanzania na Uganda zibijyana i Bukavu no mu bindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo abaturage bawufunze bavuga ko barambiwe kubeshywa na leta yabo ko uwo muhanda uzakorwa bavuga ko imirimo yo kuwukora yari yaratangiye ariko iza guhagarara hakozwe agace gatoya yewe nta n'imiyoboro y'amazi ikozwe bityo akaba arimo kubasenyera ndetse agatwara ubuzima bwa bamwe muri bo aba bati on a fermé la route pourquoi muribaza ngo kuki twafunze umuhanda abantu bari bamaze kurambirwa hashize imyaka irenga itatu bubaka agace gatoya katarengeje ibirometero bibiri na metero magana arindwi ibyo byabaye handi ku isi mu gihe hari umuhanda uhuza kongo y'uburasirazuba u rwanda ndetse n'uburundi batubwiraga ko bizafata amezi atandatu ariko dore ubu hashize imyaka itatu umuhanda warangiritse ahubwo abantu barimo gutwarwa n'amazi kuko yabuze aho anyura nibarangiza imiferege rero ndetse n'ikiraro abo baturage bavuga ko batiyumvisha ukuntu umuhanda wabo uri muyinjiriza igihugu amafaranga menshi ariko ukaba udakorwa kugeza ubu uyu ati na hii barabara njo barabara ya kwanza mu province kuingiza uyu muhanda ni wo wa mbere mu kwinjiza amafaranga menshi kurusha iyindi yose yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo ariko tubabazwa n'ukuntu ari nabo bakomeza kwirengagiza mu yindi yose nibadukorera umuhanda rwose ntabwo kuva ku rusizi rwa kabiri kugera kwa majoro vangu harengeje ibirometero bitanu ariko se ni gute bifata igihe kingana gutya umuhanda udakorwa icyo badafite ni ubushake ariko ntibabuze amafaranga njo bikona me abakose franga uburyo aba baturage bafunzemo umuhanda babaye nk'abawucamo kabiri muri karitsiye ya ndendere bashyiraho ikiraro gikoreshwa n'abanyamaguru gusa ahandi inyuma bahafungisha kontineri y'imodoka yashaje bivuze ko yaba imodoka zari zivuye i bukavu zishaka kwambuka mu rwanda zaheze inyuma y'aho bawuciriye izivuye ku ruhande rw'u rwanda nazo zihera inyuma y'iyo kontineri ku bari batwaye amamodoka n'abatandi boyi babo batangiye guhura n'ingaruka z'iki kibazo aho ubu tugiye kuhamara iminsi irindwi ntituzi icyo twakora ubu turicaye gusa kugeza n'ubu amafaranga yadushiranye ubuzima burakomeye turasaba leta ya kongo ko yadufasha tukabashyikiriza imizigo yabo natwe tugataha iwacu kujya gushaka ibyo kurya ni ugutega kandi ubwo amafaranga nayo yagiye ashira n'akazi ntabwo kagenda cyane no ku ruhande rw'abakire nabo ntabwo amamodoka yabo ari gukora ubu turaparitse mbega ni ikibazo cyane no ku bakeneye ibicuruzwa aha hantu turi dufite ikibazo cy'iki nta matwarete ahari nta hantu umuntu ajya koga ibyo kujya kubibona ni shida amafaranga yarashize ni ya nzara nyine ariko iraturira hano inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u rwanda zatubwiye ko zirimo kuganira na bagenzi babo ba kongo kugira ngo uyu mupaka wongere ufungurwe bwana kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ejo habaye kuvugana n'ubuyobozi ku ruhande rwa kongo bemera ko bagiye gukemura iki kibazo vuba wenda twizera ko kino kimwe gishobora gushira cyakemutse ariko bavuga bakibanaga nabo nk'ikibazo cyihutirwa kubera ko umujyi wa bukavu ntabwo uri kugerwaho n'ibicuruzwa by'ibanze icyakora bigaragara ko ibi biganiro bidashobora gutanga igisubizo cyihuse hagendewe ku buryo intumwa ya guverineri wa kivu y'amajyepfo yakiriwe n'abaturage bafunze uyu muhanda ubwo yaraje kubagezaho ibyo yatumwe bwana jean claude mubarama usanzwe ashinzwe imirimo ya leta mu biro bya guverineri yijeje abo baturage ko imirimo yo gukora uyu muhanda igiye kwihutishwa gusa bo batsimbaraye ko nta modoka n'imwe igomba gutambuka mu gihe imirimo yo kuwukora itarasubukurwa ndetse yarinze agenda nta kirakorwa uyu mupaka wa rusizi ya kabiri urimo inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u rwanda zivuga ko ukoreshwa cyane mu buhahirane ndetse abaturage bamaze igihe basaba ko amasaha ukora yakongerwa kuko kugeza ubufunga isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba mu gihe rero waba ukomeje gufungwa bikumvikana ko ingaruka zakomeza kwiyongera cyane cyane ku birebana n'ubucuruzi atari no ku rwanda na kongo gusa ahubwo n'akarere kose temistokle mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo urakoze temistokle kuri iyi nkuru dukomereze noneho mu burundi inama nshingamateka na nkenguzamateka mu burundi byemeje kuri uyu wa gatatu abazaba bagize umurwi utegura amatora seni muri barindwi bemejwe harimo umunyamabanga mukuru hakaba n'umuvugizi wa leta philippe nzobonariba naho urunani hamizero y'abarundi ruserukiwe muri uwo murwi ntirushima uko ibikorwa byo kuwushyiraho byatunganyijwe pierre celestin ndikumana uyoboye umurwi w'abashingamateka bo mu runani amizero y'abarundi mu kiganiro yagiranye mu kanya na mugenzi wacu diane inahazwe yatangiye amubwira igituma batitabiriye ibikorwa byo gutora abagize seniya imigambwe cyangwa ibyitwa ngo ni sosiyete sivile barashoboye kubibaza biratanga amazina biratanga abantu ariko twebwe ntibigeze batubaza ngo batusabe natwe kugira dushobore gutanga izina cyangwa amazina hanyuma rero bashima kuduhitiramwo uwo muntu ntitumwanse mugabo urumva ko uteye amakenga batashoboye kubikora nk'uko babikoze icya kabiri nacyo ni uko ugiye kuraba amazina y'abagize uwo mugwi hariho babiri baboneka ko bari mu mugambwe itora wegamiye ubutegetsi ugaca wiyumvira uti mbega bafatiye kuki baharuriye kuki ko muri twebwe mu nama nshingamateka turi mirongo ibiri na batanu abo mu runani amizero y'abarundi ariko abo mu mugambwe yitona bakaba batarenga babiri bafatiye ku yahe makritere boba baharuriye ko kugira ngo bashobore kuduha umwe mu gihe muri yitona baronse babiri kandi bataturusha ingufu za politiki ikindi umuntu atokwibagira kuvuga ni uko umugwiseni niwo by'ukuri kazoza k'amatora y'igihugu mu gihugu urumva rero si ikintu cyo kwanjanjwa ko si ikintu bashobora gufatira mu mirongo bazingazinge bonyine twebwe rero ha gushyigikira ibintu tudatahura neza twahisemo kutabijamo muravuga yuko mutagishijwe inama ariko harimo nka serge ndayiragije asanzwe n'umushikiranganje kandi serge ndayiragije n'uwo mu mizero y'abarundi igikuru si uko muserukirwa nka mizero y'abarundi oya igikuru si uguserukirwa ni inge duserukiwe abantu babitandukanye ntitumwanse ni uwacu nta kibazo mugabo ingene ibintu bikorwa ko kuntu rero byakozwe niko tutemera kandi n'ingene byakozwe ndakubwiye yuko nk'umuntu umwe ntakwiye mu gihe abari mu mugango wo ku butegetsi umenga nibo biganjemo bonyine icyo nokwita sosiyete sivire cyangwa gisanzwe kibegamiye urumva yuko ni ibintu byose biteye amakenga wanse uko kuntu baduhitiramwo cyangwa batatu baza mu gihe abandi bababajije kubera iki tweho tutagishwa inama uko biri kose muri kuri rubuga rumwe rwa politiki mwaramenye ko imirwi imwe n'iyindi iriko irabazwa ku bo baserukira muri uwo murwi utunganya amatora seni mu gihugu c'u Burundi amakuru mumaze kuyaronka mwaregereye abo babaza hama murabashikiriza amakenga mubasigurira igituma namwe babwirizwa kubabaza uwo mwanya ntababonetse twabimenye uyu munsi ko abandi babajijwe kandi twabironse ku makuru atomoye neza mbere twakuye muri bene byo nyine n'icyo kirimwe mu bintu bitatunezereza abantu bagafatwa ku munota wa nyuma ngo ni muze tujya dukora iki gikorwa kandi mu bisanzwe bikorwa mu nama nshingamateka birategurwa twabimenye uyu munsi baduhamagaye ngo tujye mu nama yo gutora abo bantu mbeha bagisha inama bo ni bande umuganga uri ku butegetsi ntuzi ingene utunganije igihugu urumva ibintu byose bisigaye bifatirwa mu mugambwe uyoboza igihugu ukayoboza umugambwe amakontakiti yagiye aba nyine nayagiye arakorwa n'abamuganga uri ku butegetsi bavugana n'imigambwe basanzwe bacuditse cyangwa n'amashyirahamwe basanzwe bacuditse hano rero barateba barashyika ku ngingo ku bwanyu icyo carisunzwe kugira ngo abo bagishijwe inama bashobore kwemezwa n'inkiki ikisunzwe n'ubucuti gusa bwa politike nta kindi hama ikigiye gukurikira kuri mwebwe n'icahe mu gihe hasigaye imyaka ibiri gusa ngo amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri atunganywe muzemera uko bimeze cane mu bisanzwe muri politike umuntu arafata icyo akora akagikora bivanye n'ibihe ubu turacazigaje imyaka ibiri haracariho intambwe nyinshi tuzomenya icyo dukora bivanye n'ibihe n'uwo mugwi tuzobona ibyo uriko urakora hanyuma gusa icyo nababwira ni uko by'ukuri uwo mugwi washyizweho tutarimwo bisigura yuko washyizweho tutarimwo tutagishijwe inama tuzoheza turabe ingene uriko urakora tuzoheza turabe n'ibindi duteza gukora kugira ngo twumvishe abarundi yuko igihugu atari icy'umugambwe umwe uri ku butegetsi mugabo ari igihugu cy'abarundi bose duteza kubanamwo amahoro kandi twese tukagira uburenganzira bumwe bwa politiki tubandanya tubyumvisha abarundi hama serge ndayiragije nawe ari muri uyo mugwiseni ku izina rya mizero y'abarundi azogumamwo aserukira mizero y'abarundi cane azogumamwo azogumamwo hanyuma gusa ikibazo kihari ni ingene byagenze kugira ngo ashikemwo nayo ibisigaye tuzobirabira ku rubuga ingene bizoba biriko biragenda honorable pierre celestin ndikumana murongoye umugwi w'abashingamateka w'imyizero y'abarundi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze namwe reka gushimire nawe diane n'ahazwe mbwira n'abatwumva ko twagerageje kumenya icyo abayoboye inama nshingamateka n'abatowe muri uwo murwi batekereza ku ishyirwaho ry'umurwi mushya utunganya amatora mu burundi seni ntitwabasha kubabona ariko kandi ku rubuga rwa twitter inteko nshingamategeko y'u Burundi yavuze ko umubare w'abakenewe kugira ngo habe itora wari wuzuye
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
dusubire noneho mu rwanda aho urubyiruko rwifuza ko umubare w'abaruhagarariye mu nteko ishinga amategeko wakwiyongera ukava kuri babiri bakaba batanu ibi byagarutsweho na bamwe mu bahatanira guhagararira urubyiruko mu nteko ishinga amategeko mu matora ateganijwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda inkuru irambuye muragezwa na mugenzi wacu asumuta kaboye mu mpitemo zite cyane ku mategeko arushaho kunoza ibyo kwikura mu bukene no gutera imbere k'urubyiruko mu gihe cy'imitangirwe y'akazi urubyiruko rwacu bamenye ngo hari hari nka pasenteje runaka igenewe urubyiruko igomba guherwaho aha rero si muri mu bigo bya leta gusa ahubwo biri no ku banyamahanga baza mu gihugu babanze bakoresha abana b'u rwanda babone kuzana ab'iwabo
ibi ni bimwe mu byagarutsweho n'urubyiruko rwiyamamarije imbere ya bagenzi babo bagize inteko itora abiyamamazaga iyo bavugaga ko bazaharanira icyakura bagenzi babo mu bushomeri bahabwaga amashyi menshi iki kibazo ndetse n'icyo guha umwihariko urubyiruko bakajya bafatwa ari benshi mu gihe habaye ibikorwa byo gupiganirwa akazi abiyamamaje kuri wa gatatu nibyo batinzeho mu mategeko asanzweho agenga umurimo ni uguharanira yuko urubyiruko byibuze nko muri mu kazi cyangwa ibigo nka mirongo itanu bitangaza imyanya y'akazi byibuze bajye bagira porosantaje runaka baheraho y'urubyiruko nkaba rero mpagaze imbere yanyu mbasaba amajwi ku mwanya w'umukandida cyangwa ku mwanya w'umudepite uzahagarara urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda nkaba nimuramuka mungirira icyizere tuzafatanya gushyiraho amategeko agamije kwihutisha iterambere ry'abanyarwanda ariko kandi n'amategeko ababereye by'umwihariko nibanda ku mategeko yafasha urubyiruko gutera imbere mu buryo bwihuse abakandida makumyabiri na batandatu nibo bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora nk'abakandida bagomba gutorwamo abadepite babiri bazahagararira bagenzi babo mu nteko ishinga amategeko abiyamamaje bagaragaje ko uyu mubare ari muto kuko urubyiruko ari rwo rugize umubare munini w'abanyarwanda ndifuza no kuba nkatwe nk'urubyiruko murabizi ko ari twebwe benshi cyane muri iki gihugu cyacu ndakeka turi mirongo itandatu ku ijana ndifuza ko byibuze habaho impinduka natwe mu rubyiruko bakaduha byibuze imyanya byibuze nk'itanu cyangwa itandatu kuko birumvikana nk'abantu bari bangana na mirongo itandatu ku ijana urumva ko turi benshi cyane kuba dufitemo imyanya ibiri ndifuza ko byibuze ningera hariya mu nteko kuzabavuganira byibuze next generation hakazaba harimo nk'abantu byibuze nk'abane mu rubyiruko mu bakandida bavuze imigabo n'imigambi yabo imbere y'inteko itora benshi bijeje urubyiruko ko mu gihe bazaba bageze mu nteko ishinga amategeko ikibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko aricyo bazashyira imbere ugasanga imishinga turayikora ntibayitaho baratujyana hirya baratujyana mu mabanki ibintu byinshi ibintu nk'ibyo mbega so turifuza ko byibuze bdf yatuba hafi imishinga yacu ikayigaho neza ndifuza ko byibuze yashyiraho uruhande rwa yakora uruhande rumwe rwo kwiga ku mishinga y'abantu y'urubyiruko urubyiruko rwari rwaje kumva imigabo n'imigambi ya bagenzi babo bifuje kwinjira mu nteko ishinga amategeko nabo ntibareye iminwa kuko bavuze ko umudepite bifuza uzabahagararira ari uwabafasha kuva mu kibazo cyo kubura akazi turifuza ko urubyiruko rwatorwa rwahagararira urubyiruko mu bikorwa bitandukanye cyane cyane mu mitangire y'akazi cyangwa se mu maserivisi atandukanye usanga urubyiruko rutitabwaho nk'uko ubundi tuba tubitegereje hari n'uwiyamamaje avuga yuko wazamura umubare w'urubyiruko mu nteko ishinga amategeko nacyo twagishimye urubyiruko ruri rwinshi cyane iyo usanga urubyiruko harimo babiri ni ikibazo tugira kandi urubyiruko hano hanze nirwo cyane cyane ishusho y'igihugu ruramutse rero abagiye mu nteko ishinga amategeko batuvuganiye neza ibyo bavuze bazakora bikagerwaho urubyiruko rwatera imbere n'igihugu cyacu kigatera imbere uru rubyiruko rwifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko wari umunsi warwo wa nyuma wo kwiyamamaza amatora abahagarariye urubyiruko ateganijwe tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda bakazatorwa n'abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu urubyiruko ku rwego rw'igihugu n'abagize komite nyobozi y'inama y'igihugu urubyiruko ku rwego rw'uturere ni ku nshuro ya kane abanyarwanda bagiye gutora abadepite nyuma y'amatora abaye bibiri na gatatu bibiri n'umunani ndetse n'aheruka ya bibiri na cumi na gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kaboyi urakoze turacyari mu rwanda rayon siporo yabonye itike yo gukina kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa ry'umupira w'amaguru muri afurika CAF Confederation Cup Rayon Sport rero yatsinze Young Africans muri Tanzania yo muri Tanzania igitego kimwe ku busa i Kigali n'ubwa mbere ikipe yo mu Rwanda igeze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup nibyo rero mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika udukurikiranira amakuru ya siporo mu Rwanda Jean Claude Munyandinda amusobanurira uburyo Rayon Sport yabigezeho ikipe yo mu rwanda ihageze nyuma y'aho kafu ivugururiye stati cyangwa se formire yo gukina hazamo amatsinda ariko nakubwira ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu na bibiri na kabiri na gatatu ikipe ya APRFC igeze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza aho ngaho ariko muri bya rushanwa bitaga coupe de coupe mbere y'uko rihuzwa rero ubwo hari mbere y'uko rihuzwa n'iri ngiri rya confederation cup bikaba ikintu kimwe uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye hari irushanwa ry'abaya mbere hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe ariryo bitaga cup winners cup hakaba n'iryo bitaga Moshud Chief Abiola rya gatatu hari amarushanwa atatu ariko ubu ngubu byarahindutse hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine hari confederation cup hakaba na n'amakipe yabaye mbere iwayo cyangwa se ligue de champion muri afurika ubu rero muri iyi formule nshya nk'uko wari ubivuze nibwo Rayon Sport ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza aho bakina umukino ubanza no kwishyura ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yabigezeho uyu munsi imaze gutsinda ikipe ya yanga kimwe ku busa igitego cy'umurundi bimenyimana bonfisi bakunze kwita caleb akaba yagisize ku minota cumi n'umunani cumi n'umunani w'igice cya mbere amakipe yakomeje rero asatirana kugira ngo Rayon Sport ishyiremo ikindi cya kabiri cyo gushimangira intsinzi yanga nayo ishaka uburyo yakwishyura kugira ngo inzozi za Rayon Sport izibangamire ariko umupira urangira kimwe ku busa Rayon Sport irangiza iri ku mwanya wa kabiri muri iri tsinda rya kane aho USM aje muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sport yakinaga na Gor Mahia na Yanga USM Alger yakinaga na Gor Mahia mukino wabereye muri Algeria aho warangiye rero USM Alger itsinze Gor Mahia bibiri kuri kimwe aribyo byatumye USM Alger irangiza iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota cumi na rimwe mu mikino itandatu Rayon Sport ikaza ari iya kabiri n'amanota icyenda mu mikino itandatu Gor Mahia ni iya gatatu ariko umwanya wa gatatu ntacyo wimariye ni ugutaha Gor Mahia muri Kenya n'amanota umunani mu mikino itandatu hanyuma Young Africans yo muri Tanzania iza ari iya kane n'amanota ane mu mikino itandatu ni ukuvuga ngo USM Alger Rayon Sport zirazamutse muri kimwe cya kane kirangiza Gor Mahia na Yanga ziratashye kujya muri kimwe cya kane kirangiza kuri Rayon Sport ni inkuru nziza kubyerekeranye n'amafaranga bazaba hangahe nibyo koko nk'uko wari ubivuze uko ugenda urushaho gutera intambwe muri irushanwa rya kafu ni nako amafaranga agenda yiyongera duhimbaza musyi cyangwa se ibihembo ni ukuvuga ngo mu cyiciro giheruka cyo mu matsinda Rayon Sport yari ishoboye kubona magana na mirongo itanu by'amadolari y'Amerika uko rero basimbuka indi ntera ni nako ifaranga ryongera ubu noneho intera igiye gukurikiraho kimwe cya kane kirangiza bagiye kubona akandi kayabo k'ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amadolari y'Amerika
nyuma rero y'aya makuru ya siporo n'imikino nshimire bagenzi bacu thomas kamirindi na jean claude munyandinda kandi ngana ku musozo nsaba mugenzi wanjye frederic nkundikije ngo dusubiremo muri make ingingo z'ingenzi zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi jeri amakuru twavuze avuga ko umuvugizi w'igisirikare cya kenya yatangaje ko abasirikare b'igihugu batanu bishwe igihe ikibombe cyatezwe kwibarabara turitsa imodoka barimo mu ntara mu mpanuko bushira ubuseruko twavuze kandi ko bobi wine umuririmbyi kirangiranwa wo mu gihugu cya uganda harwanya politiki ya perezida yoweri museveni amaze igihe kirekire ku butegetsi yagirizwa ibyaha byo guhemukira igihugu muri iki gihe afise ingorane z'amasigo amakuru ariko aratangazwa n'umushinjwamanza wiwe avuga kandi ko akeneye kubonana n'umuganga mu buryo bwihutirwa twavuze kandi ko igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko cyakoze igitero cy'indege ku murwi w'intagondwa al-shabab mu gihugu cya somaliya igitero kivugwa ko cishe abagwanyi batatu ibiro bya gisirikare bya amerika mu ntara ya afurika bivuga ko icyo gitero cy'indege cyakozwe ku munsi wa mbere ku birometero mirongo ine uvuye ku murwa mukuru mogadisho twabwiye kandi ko departement ya leta amerika yasohoye itangazo ritanga impanuro ku bagendera mu burundi
urakoze Frederic nkundikije inshuti mwese twari kumwe namwe turabashimiye cyane kuba mwateze amatwi mukaba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu tuboneho akanya ko gushimira enjeniyeri zuberi wadufashe ku buhanga bw'ibyuma yarafatanije na fatuma karara animasi wadufashe gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho nkabashimiye n'abandi bose babigizemo uruhare mwese rero mugire ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi na frederic nkurikije tubashimiye rero kuba muri kumwe namwe natwe mukaba kandi mukomeje gukurikira ibiganiro byacu mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika